turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu burundi ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda n'agateka ka zina muntu bwemeza ko hakiri agahaze mu kurwanya amabi ashingiye ku gitsina twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru novuga bizokorwa icya mbere ni ugukinga koshyira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi uravye uburyo dusanzwe dufise ubushikiranganji uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata c'urwanya amabi afatiye ku gitsina uyu ni posiya hatungimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bubarizwamwo ivy'agateka ka zina muntu mu burundi muyavugwa mu karere k'ibiyaga binini kandi kongo yagirije u rwanda kurungika abanyagihugu barwo kuba mu bice m23 iriko irigarurira u rwanda ntacura ivuga ko idonido ni mukanyisasi reka amakuru yacu tuyahere ku yagezweho ijya nino ku isi abantu bagera ku ijana na mirongo irindwi na batanu nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu bitero vy'indege z'ingwano bitari bike ku murwa mukuru wa sudani khartum kuwa mbere no kuwa kabiri w'ino ndwi ni ibitero vyakomerekeyemwo benshi fidel niyongabo ivyo bitero vyegetswe ku mugwi w'abasirikare bashaka kwiyonkorora kuri leta uzwi ku izina rya Rapid Support Forces RSF mu mpfunyapfunyo abo bagwanyi bamaze igihe batana mu mitwe n'igisirikare ca leta ya Sudani mu ntambara imaze amezi mirongo ibiri igitero giherutse cabaye ku munsi wa mbere w'indwi igihe indege y'ingwano yarasa ibisasi mu isoko ryarimwo abantu benshi mu gisagara ca Kabkabiya kiri ku birometero ijana na mirongo umunani mu burengero bw'intara ya Darfur yo mu buraruko ico gitero cahitanye abasivili batari munsi y'ijana harimwo abapfasoni n'abana mu kindi gitero igisasi carashwe kuri bisi itwara abantu cisha abantu bose uko ari mirongo ibiri na babiri bari muri yo ni mu gihe mu kindi gitero gitandukanye abantu batari munsi ya mirongo itandatu na batanu bishwe mu gisagara ca omdurman kiri mu minwe y'igisirikare ca leta nk'uko vyatangajwe na buramatari w'umugwa mukuru khartum ahmed Otman Hamza yongeye avuga ko abandi ijana bakomeretse muri ico gitero. Ku munsi wa kabiri urangiye umwaka wari wuzuye neza igisirikare ca leta gitanguye gutana mu mitwe bikomeye n'abo basirikare bashaka kwiyongora kuri leta bazwi ku izina rya RSF.
Fideni Yongabo urakoze mu y'amagara y'abantu ibitigiri vy'abantu barwaye malaria ku isi vyariyongereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abana bo ku mugabane wa Afrika nibo basinzikaye kurushiriza abandi biri mu cegeranyo gishasha c'ishami rya ONU gitahamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo muri ico cegeranyo OMS ishami rya ONU gitahamagara abantu ku isi rivuga ko muri rusangi abantu barwaye malaria mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bashitse ku miliyoni amajana abiri na mirongo itandatu na zitatu ugeranije n'ibitigiri vyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu mwaka uheze hiyongeye ko imiliyoni cumi n'umwe z'abanduye icegeranyo ca oms cerekana ko atanambwe ziboneka zatewe mu rugamba rwo kurwanya iyo ndwara ihitana abantu benshi cane ku isi uko umwaka utashe aho malariya yahitanye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni ibihumbi amajana atanu na mirongo icenda n'indwi aba bangana nabo yahitanye muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri benshi muri bo ni abana bo ku mugabane wa afurika bari munsi y'imyaka itanu nk'uko oms bandanya kubivuga mu cegeranyo cayo tedros adhanom ghebreyesus umuyobozi mukuru w'iryo shami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi aha akavuga ko ata muntu n'umwe yotegerejwe gupfa ahitanywe na malariya ati yamara iyo ndwara ibandanya kwica abantu baba ku mugabane wa afurika kurusha ahandi cane cane abana bakiri bato n'abapfasoni bibungenze ibitigiri vy'abantu barwaye n'abahitanywe na malariya vyari vyaragabanutse cane hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara kuva ico gihe intambwe intambwe zari zimaze gutegwa zarahagaze mbere ibintu biranasubira inyuma cane cane mu gihe cikiza ca covid ya cumi n'icenda ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye umunyamabanga mukuru ishirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres atabariza ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere yemeza ko bidafise uburyo buhagije bwo guhangana n'amadeni yavyo fidel niyongabo arabandanya umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe onu antonio guterres kuri uyu wa gatatu yasavye ibihugu mirongo ibiri biteye imbere mu butunzi kurusha ibindi kw'isi biri mu mugwi G20 gukora kurushiriza kugira bifashe ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi guhangana n'ibibazo vyavyo Guterres yabitangaje mu rugendo yarimwe muri Afrika y'Epfo igihugu ca mbere co ku mugabane wa Afrika cagenywe kuyobora ibihugu bigize umugwi G20 muri uku kwezi ibihugu bigize umugwi G20 vyaratanguje umugambi wo korohereza amadeni ibihugu biremewe n'amadeni kurusha ibindi ku isi mu gihe c'ikisa ca covid cumi n'icenda wanabaguwe n'abatari bake umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe antonio guterres yatangaje ko uwo mugambi ubwawo ari mwiza ko yamara udahagije kugira utorera inyishu ikibazo c'amadeni kiraje ishinga amakungu yatangaje ko hakenewe inyishu z'ukuri kuri ico kibazo kugira ibihugu biremewe n'amadeni kurusha ibindi ku isi bishobore kuronsa uburyo abanyagihugu babyo bwo kwiteza imbere muri rusange
Fideni yo ngabo urakoze kuri amakuru yose hirya nino ku isi waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi abakunzi b'icu ry'amerika bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika igice ca kabiri cacu c'amakuru tugihera mu burundi ubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda n'agateka kazina muntu muri ico gihugu buvuga ko hakiri agahaze mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu mu burundi bwavyerekanye mu bikorwa vyo gusozera iminsi cumi n'itandatu yari hariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ibindi kuri no nkurisho ry'amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu burundi murabisomerwa na tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda naho hari intambwe yatewe mu bijanye no kurwanya ihohoterwa rifata ku gitsina mu Burundi haracara agahaze nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana no kubahiriza agateka kazina muntu mu gusozera iminsi cumi n'itandatu yari iheze mu isekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina ubwo bushikiranganje busaba abakorewe amabi kwitura inzego zibatunganyiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana Posiye hatunga imana ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana bamye ntizobura nivyo twege muri uwo mugambi muri ico gitabo bitabo twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru novuga bizokogwa icya mbere ni ugukinga twoshira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi ugira kabiri tuzoshira ingufu cyane mu bijyanye no gushyigikira abazoba bahuye n'ayo mabi hanini novuga icya gatatu novuga ni ugukurikirana rero ibikorwa biri muri uwo mugambi bazofashanya na leta mu gushyira mu ngiro uwo mugambi Hatungimana avuga kandi ko izindi ntambamyi zihari zirimo uburyo buke bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina uravye uburyo dusanzwe dufise mu bushikiranganji uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata co kurwanya amabi afatiye ku gitsina intambamyi nyamukuru tubona ijanye no kuronka uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo bikorwa vyose biri muri uwo mugambi muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina n'agateka kazina muntu umugujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH umenyesha ko agateka kazina muntu kubahirijwe n'ahatavyera ngo de Ana Krenzo habonayo ni cegera c'umukuru w'umugwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazina muntu kifashe neza mugabo vyose CNIDH ntiyovuga ngo birera de uyu mukenyezi nawe yavuganye n'ijwi rya amerika hakaba anasanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu burundi nawe yemeza ko amaba afatiye ku gitsina agenda agabanuka ariko akanavuga ko hari ibisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme ikintu gisigaye cyo gukoreraho ni igihe haba mu ngo ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo cyane mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ibyo no kuryamana cyangwa intoki umugabo nabyo birahanwa ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo mukenyezi ashoboye kubyerekana yuko aricyo yahowe ubushikiranganje bujejwe gushigikirana bumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kurwanya no gukumira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu kubigisha bagafata iya mbere mu kuyagwanya bakigishwa kubana neza n'ibindi ku bijanye no kumenya ibitigiri by'abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina yaba umugujejwe agateka kazina muntu sen idh ndetse n'ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu mu burundi bose bavuga ko ibitigiri bibandanya kongerekana ariko akaba atanga itigiri nyezina kizwi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane niho hatangujwe icese izegeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amaba akorerwa abakenyezi n'abigeme ku civugo kigira kiti twerekeza ku myaka mirongo itatu y'umugambi w'i beijing tuje hamwe dutuze amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali tusikilize sauti ya amerika ielewe ielewe nasikilize ijwi rya amerika tubandanirize muri repubulika ya demokarasi ya kongo perezida w'ico gihugu felix cisekedi yaraye yagirije u rwanda kuba ruriko rushira abanyagihugu barwo mu bice abarwanyi ba 23 babandanya kwigarurira cisekedi yabivuze mu ijambo yaraye ashikirije abanyagihugu ari mu ngoro y'inama nshingamateka i kinshasa inkuru ya jimmy shukurani bakomera nyuma y'amezi icumi umukuru w'igihugu arahiriye kuyobora kongo kuri manda ya kabiri Tshisekedi yongeye kugeza ijambo rye ku banyagihugu mu gihe cy'amasaha abiri ari imbere y'inteko nshingamategeko na sena umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo byaranze uyu mwaka yatangiriyeho manda ye ya kabiri aho yari amaze kugirirwa icyizere cyo kuyobora kongo atangira ijambo rye perezida Tshisekedi yumvikanishije ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka hari byinshi byakozwe ku bw'inyungu za rubanda rugufi aha umukuru w'igihugu yavuze nko kuba yarashoboye kwegereza abaturage ibikorwa remezo mu bice bitandukanye aho byari bigoye kubikora muri manda ye ya mbere mu ijambo rye perezida Tshisekedi yumvikanishije ko atangira manda ye ya kabiri yahuye n'imbogamizi nyinshi ziganjemo ahanini umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho ingabo za kongo FARDC zikomeje guhangana n'imitwe irwanya ubutegetsi Tshisekedi yumvikanye yongera gushimangira ko u rwanda rukomeza kugira uruhare mu kaga abaturage barimo gucamo byatumye ababarirwa mu mamiliyoni bava mu byabo aha arashinja u rwanda kuba rutuza abaturage barwo mu bice bitakibarizwamo abanyekongo muri teritwari za rucuru na masisi mu ntara ya kivu ya ruguru Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par- uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamo intambara bakajya mu nkambi z'impunzi aho bari gucamo ubuzima bugoye ikigaragara ni uko ingabo z'u rwanda ziyita m23 zirimo gufata abaturage b'u rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya masisi rucuru n'ahandi bamaze gufata icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku busugire bw'igihugu cyacu ntabwo rero dushobora kwemera ibyo bikorwa bisuzugura abaturage bacu ahubwo natwe tugomba gushaka igisubizo vuba na bwangu mu kurengera abaturage bacu nécessitant une réponse urgente et coordonnée.
avuga ku ngaruka z'intambara umukuru w'igihugu yasobanuye ko abantu babarirwa muri za miliyoni batakaje ubuzima bwabo abandi bahunga ibyabo kuri we kugeza ubu abana basaga miliyoni enye bakurira mu ntambara ntibabone uburyo bakurikirana amasomo yabo aha yumvikanishije ko ibyo bihangayikishije cyane kubera ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubyiruko rw'ahazaza ubu rurimo gukurira mu bice byiganjemo intambara n'umutekano muke kuba ibice byo mu burasirazuba birimo umutekano muke Tshisekedi yavuze ko nabyo bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu cyane ko ubu Kongo itakibona inyungu ku mabuye y'agaciro yavuze ko ubu bacukurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M makumyabiri na gatatu umukuru w'igihugu yavuze ko serivisi za leta zishinzwe kubungabunga umutekano zirimo gukora ibishoboka mu kurwanya M makumyabiri na gatatu kimwe n'indi mitwe ihungabanya ukwishyira no kwizana ku baturage bo mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu nubwo umukuru w'igihugu yatanze icyo cyizere cyo gukora ibishoboka amahoro akagaruka mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu baturage bavuga ko amagambo ye ntacyo ashobora guhindura ku buzima barimo gucamo umwe muri bo ni bwana clovis nzanana umuturage wo mu mujyi wa goma wavuganye n'ijwi rya amerika amasezerano ye uko agiye kumejya akizeza abaturage ko azakora bino na bino ntabikore kuri buno rero twabaye desespere kuva yatwara nta kintu yari yadukorera ngo twishime muri make twararushe n'amasezerano ye ku bindi bireba imiyoborere y'igihugu umukuru w'igihugu yagarutse kandi ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga avuga ko ubu ari kimwe mu byihutirwa kurusha ibindi leta iteganya gukora Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau inshuti mandat bavandimwe mbibutse yuko umwaka wa mbere wa manda yanjye waranzwe n'ibibazo byinshi kandi bikomeye cyane muri ibyo bibazo rero kuba dufite itegeko nshinga ritubahiriza ubuzima bw'abanyekongo nabyo ni mu bibazo nakomeje kugenda ndwana nabyo niyo mpamvu mbahamagarira mwese ko dutahiriza umugozi umwe iri tegeko nshinga tukarihindura kandi ibyo bigomba gukorwa vuba na bwangu ngaho rero twese dufatanye mu kureba icyaduteza imbere cyane cyane dushyiraho amategeko mazima constitutionnel.
naho ku baturage bamwe babona ko kwihutira guhindura itegeko nshinga ry'igihugu hari abasanga umutekano muke ushobora kuzabangamira kuba byashyirwa mu bikorwa biremerewe ariko ntibigumbya kubaho mu gihe yuko hari akarere karimo imigwano ni ukuvuga yuko nimba ashaka gushanja constitution izi ntambara arebe ukuntu yazirangiza nta kuntu yashanja constitution hariho intambara akivuga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umukuru w'igihugu ntiyibagiwe ku buyobozi bwa gisirikare ubwo yashyizeho agambiriye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba ntacyo perezida shisekedi yavuze ku rugendo azagirira muri angola aho azahura na mugenzi we w'u rwanda paul kagame baganira ku mutekano mu burasirazuba bwa kongo gusa yumvikanye ashimira umuhuza perezida wa angola joao gonzalve lorenzo ku murava akomeje kugira mu gukemura amakimbirane y'intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma Jimmy Shukrani bakomera urakoze nongere ko kugeza ubu leta y'u Rwanda ataco irishura kuri ivyo vyagiriji vya uh, president Felix Tshisekedi wa Kongo
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu vy'imikino na sport ishamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ryaraye rihaye uburenganzira igihugu ca arabiya saudite bwo kwakira igikombe c'isi co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane vyari mu ikoraniro ryayo ridasanzwe ryaraye ribereye mu gisagara ca zurich mu busuwise ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo nibyo diane arabiya saudite yemejwe icese mu nama umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe fifa gioni infantino yagirishije kuri uyu wa gatatu mu gisagara cya zurich mu busuwisi hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo infantino yatangaje ko itora ryabaye mu ikoraniro ry'ishyirahamwe fifa ryari ritomoye arabiya saudite cari co gihugu conyine cari casavye kwakira ico gikombe ingingo y'ishyirahamwe fifa yabereye hamwe niyo kwemeza ko ibihugu vya espagne portugal na maroc vyo kwakirira hamwe igikombe c'isi yose co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu iyo ngingo ya fifa izoha akaryo igihugu ca arabiya saudite gitunze ibitoro vyinshi ko gukoresha imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari kugira cakire ico gikombe cari kimaze gukoresha amafaranga atagira uko angana kugira cakire inkino mpuzamakungu zitandukanye umuganwa nyeningoma mohamed bin salman niwe yari inyuma y'iyo migambi yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye kuzokwakira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru w'abagabo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane c'akataraboneka yavuze ko ivyo bazobishikako bakoresheje inguvu n'ubushobozi bwabo mu ntumbero yo kunezereza abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu bice bitandukanye vyo ku isi abategetsi b'ishirahamwe fifa n'aba arabiya saudite batangaje ko kwakira igikombe c'isi yose co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane bizokwihutisha ihinduka ry'ibintu harimwo uburenganzira ku rushishiza bw'abafasoni n'abakenyezi umuyobozi w'ishyirahamwe fifa gianni infantino yatangaje ko igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ari ikintu kidasanzwe gihindura ibintu mu nzira nziza ku bijanye n'imibano n'ubumwe hagati y'abantu infantino yatangaje ko afitiye icizere gikomeye cyane ibihugu bizokwakira ibikombe vy'isi yose vyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ko bazobitunganya ku buryo buzoshimisha amakungu nk'uko azoba avyiteze urunani mpuzamakungu rw'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yatangaje ko ishirahamwe fifa ryafashe ingingo igayitse yo kwemeza igihugu ca arabiya saudite ko ari co gihugu kizokwakira igikombe c'isi yose co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ico gihugu kitahumurije ku mugaragaro ko kizokubahiriza agateka ka muntu mu nyuma y'uko ingingo ya fifa ifashwe ku munsi w'ejo naravuganye na steve derek ndizeye umuhinga mu vyerekeye inkino ari mu gihugu c'ubusuweda ndamubaza nimba hari igitangaje kuri iyo ngingo nyuma y'aho katare yakiriye inkino z'igikombe c'isi yose zaheruka ibihugu bimwe bimwe na bimwe vyo ngaha iburaya bikoma induru ibihugu vyo ku mugabane wa aziya bimwe bimwe bivuga yuko abantu babo bari mu bihugu vya katare bamerewe nabi mu bihugu vya arabiya sawudite bafatwa nabi nibaza rero yuko eh, vyasa rero niwabaye umugenzo yuko fifa eh, idakurikira eh, ineza abanyagihugu canke ikurikizwa ry'amategeko n'ubwigenge bw'abantu ahubwo bakurikira amafaranga kuko uravye vyinshi mu vyo ico gihugu ca arabiya sawudite uyu munsi kiriko kiragirizwa nivyo usanga n'igihugu ca katare eh, cakiriye inkino zo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri wasanga kiriko kiragirizwa ivyo rero nibaza rero yuko bisa n'ibiriko biramenyerwa kandi biranaboneka yuko eh, ari fifa na cane cane uyirongoye eh, umushinga nawe giyani infantino biraboneka yuko amaze kwikomeza kandi no kunga ubucuti budasanzwe n'ibyo bihugu usanga bizwi yuko byubatse amazina mu bijyanye n'iby'amafaranga mu kiringo cyo kurondera kwemerera arabiya saudite kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ishyirahamwe fifa ryaremeye gusuzuma mu buryo bugereranye inyifato y'icyo gihugu ku bijyanye n'agateka ka muntu inyifato y'icyo gihugu yaranebaguwe n'abatari bake muri uyu mwaka mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu arabiya saudite itegekanya gukoresha imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari agenewe imigambi y'inyubako ijyanye n'igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ntiwibugu Eh, yego rata uri umunyarusange kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
ejo ry'amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye mu gihe abanyasiriya bakomeje kwishimira ihirikwa rya bashar al assad yari amaze imyaka ku burongozi bwa siriya abahoze ari imfungwa z'ubutegetsi bwiwe baduduriye ko bavuga ku mabi bakorewe mu mabohero bari bapfungiwemwo ino nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika murayishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu tembi stokle mutijima i kigali mu rwanda ubwo abanyasiriya bigabaga mu mihanda babyina mu kwishimira ihirima ry'ubutegetsi bwa asade anware tineshi we yahisemo gushora imodoka ye mu muhanda wuzuye umuvundo n'umubyigano w'ibinyabiziga ava mu majyaruguru ya dara umujyi we w'amavuko yerekeza i damasi ibivunge by'abantu barimo na etineshi berekezaga muri uyu murwa mukuru wa siriya kwizihiza irangira ry'ubutegetsi bw'umuryango wa ba asade ariko tineshi we yari ajyanywe n'ubutumwa bwihariye bwo gushakisha mubyara we w'imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko uyu mu myaka cumi n'itatu ishize abasirikare b'ubutegetsi bwa asade bamutaye muri yombi ubwo yari idara mu myigaragambyo yo kwamagana guverinoma kuva ubwo ntiyongeye kuboneka cyangwa ngo hagire umenya agakuru ke kuva asade yahungira mu burusiya nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta muri icyo gihugu inyeshyamba zahiritse ubutegetsi bwe zirangajwe imbere n'umutwe wa hayati tahrir al sham cyangwa se hts mu mpine wahoze ushamikiye kuri al qaida zimaze kurekura ibihumbi by'imfungwa etinesha aganira n'ijwi rya amerika serivisi y'ikimandarini kuri telefoni ku byerekeye mubyara we yagize ati sinzi niba akiri muzima nagiye ku musigiti saa moya za mu gitondo mvuyeyo nzenguruka amagereza imwe ku yindi nshakisha ubu maze kugera ku magereza icyenda sinzi yewe na gereza afungiyemo uyu mubyara we ni umwe mu banyasiriya hafi ibihumbi ijana na mirongo itatu na birindwi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko bazimiriye muri gereza za gisirikare mu gihe cy'intambara yashyamiranaga abanyagihugu ihuriro ry'abanyasiriya riharanira uburenganzira bwa muntu rikorera mu bwongereza rivuga ko kuva mu ibihumbi bibiri na cumi na rimwe abakozi ba guverinoma ya siriya bashinzwe guhata ibibazo abakekwaho ibyaha bakoreye iyicaruboza imfungwa ibihumbi cumi na bitanu kugeza zipfuye bashir mansur wavuganye kuri telefoni n'ijwi rya amerika serivisi y'ikimandarini binyuze kuri porogaramu yo kwandikirana ndetse na imeyiri ni umwe mu mfungwa zagize amahirwe yo kurokoka yavuze ko mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe abasirikare ba leta bamurasheho we n'inshuti ze biganaga kuri kaminuza ubwo bageragezaga gutanga imiti y'ingirakamaro n'ibiribwa ku baturage b'idara bari barashyizwe mu kato na guverinoma mansuru yavuze ko inshuti ebyiri zarasiwe iruhande rwe zihita zipfa we n'abandi barokotse bahatiwe kurira amakamyo bapfukwa mu maso barakubitwa barundwa mu tuzu duto tungana n'ubwiherero aha yavuze ko bahafungiwe bakajya bakorerwa iyicarubozo bakubitwa bya kinyamaswa bakabuzwa gusinzira ku buryo bamwe mu mfungwa bahapfiriye yagize ati bankubitishaga insinga z'amashanyarazi ku nda bakankubita imikoba mu mutwe bankuyemo inzara zo ku ntoki umubiri wanjye bawutwikisha amasegereti nageze ubwo nifuza gupfa ngo nibura mve muri ubwo bubabare bankoreye ibintu byinshi ntabasha kuvuga kugeza n'uyu munsi twaziraga iki mansuru yavuze ko iyicarubozo ndengakamere yarikorewe n'abakozi bo kwa muganga mu bitaro byegereye gereza ya gisirikare i damasi ahavuga ko yajyanyweyo nyuma yo kugira ibikomere bikabije biturutse ku iyicarubozo yari yakorewe akavuga ko mu minsi icumi yose yamaze mu bitaro yari apfutswe amaso n'igitambaro ndetse yambaye amapingu ati ku munsi wa nyuma mu bitaro bankuyeho amapingu ku maboko n'amaguru hanyuma bantegeka kunyeganyeza amaguru nagerageje kunyeganyeza amaguru n'amaboko biranga sinabashaga kunyeganyeza igice na kimwe cy'umubiri wanjye natangiye kurira ndabinginga ngo nibanyice kubera ko ntifuzaga kubaho mugaye banyambuye buri kimwe kugeza ku buzima bwanjye n'ahazaza hanjye Bashir Mansour avuga ko nyuma abari bamutwaye baterefonnye se ngo azamujyane uyu munsi wa none Mansour agendera mu kagare k'abafite ubumuga kandi aba muri Carolina ya ruguru aho akora ku kibuga cy'indege akaniga ibijyanye na porogaramu za mudasobwa arakurikiranira hafi uko ibintu byifashe muri Siriya yagize ati umuryango wanjye watataniye hirya no hino ku isi bamwe bari mu Budage abandi mu Buholandi mu Bufaransa no muri Kuwait maze imyaka cumi n'umwe ntababona ndifuza gusubira muri Siriya nkongera nkahura nabo nkababona nishimiye ko ubutegetsi bwavuyeho ubu twasubira muri Siriya kuri uyu wa kabiri ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba irangajwe imbere na Hayati Tahrir al-Sham ryatangaje minisitiri w'intebe w'agateganyo ariko ntiriratangaza gahunda yazo irambuye y'imitegekere ya Siriya hagati aho imbere mu gihugu abaturage barimo n'abameze nka etineshe bagishakisha abavandimwe babo bafunzwe bakomeje kwishimira ukuri gushya ariko siriya itagengwa na asade etineshe ati numiwe ibi ni inzozi ubutegetsi bwavuyeho nta ngabo za siriya zikiri ahantu hose abantu barimo kurizwa n'ibyishimo ntiwabyumva kandi twese dutegereje amakuru y'abavandimwe bacu benshi mu banyasiriya bafite nibura umuntu wabo wafunzwe kugeza isaa sita z'amanywa yo kuwa mbere i damasi nta gakuru etineshi yari yakamenye ka mubyara we yabwiye ijwi rya amerika serivisi y'ikimandarini ko azamara ikindi cyumweru amushakisha mbere yo gusubira iwabo i dara
ijwi rya amerika nongaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo kuri mikoro mwari kumwe na diane ninahazwe nadia taha yari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu rero tubike abantu bitubifuriza kubandanya mururanirwa muri byo murimo byose naho ubutaha mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu ahanje turongera mu masaha ari imbere
Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it undone. Someday when you hit it much lighter. Someday, yeah, we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday when the world is much brighter. Ooh, child, things are gonna be easier. Ooh, child, things will be brighter. Ooh, child, things are gonna be easier. Ooh, child, things will be brighter. Someday, put it together and we'll get it undone. Someday, someday, we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday, brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, out things will get brighter.